iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
urakoze edi umuhari w'abarwanyi bitwaje ibirwanisho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo waraciye imitwe abapolisi ba leta mirongo ine na babiri inyuma y'aho babategeye umutego hafi y'igisagara cya kananga mu mu maja hagati y'igihugu ivyo vyatangajwe ejo ku munsi wa gatandatu na François Kalamba umuvugizi w'inama nshingamateka mu ntara ya Kasai aho yatangaje ko umurwi witwaje ibirwanisho witwa Kamuina Nsapu wateze umutego abapolisi bariko bava ikananga berekeza icikaba Karamba avuga kandi ko batandatu muri abo bapolisi barusinvye inyuma yaho barwanyi basanze bashobora kuvuga ururimi rw'igicuruba rusanzwe ruvugwa muri iyo ntara ico gitero kibaye igihitanya abatari bake hagati y'abajejwe umutekano n'uwo muhari w'abarwanyi kuva mu Ciriheze aho abajejwe umutekano bishe umukuru w'uwo muhari bikaba byavyuye uruhagarara rwakwiragiye mu ntara zishika zitanu zo muri Kongo ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakunguni byerekana ko abantu barenga amajana ane bamaze kwicwa muri icyo gice cyo mu ntara zo hagati muri congo benshi muri bo bahambwe mu binogo rusange nk'uko byashyikirijwe na oni mu ndwi iheze inyuma y'aho itoreye ibinogo cumi byahambwemwo abantu sentare yo muri kamerune yongeye kunguruza urubanza rw'umumenshi makuru w'iradiyo RFI y'abafaransa agira kwiza imyaka ibiri yagirijwe gukorana n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu muri icyo gihugu cya kamerune ahmed aba niryo zina ryiwe akavuga ko atakintu kibi azi yakoze kandi ko agira kwiza amezi atanu mu mvuto kandi ko ashobora gucirirwa n'urubanza rwo gufa urwo rubanza rwungurujwe ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane kuza kugira bahe akanya ikinyamakuru RFI ko gutanga ibyemeza ko aba yabakorera muri icyo gihugu cya kamerune aba yafatiwe mu buraruko bwa kamerune mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu nyuma cya atwarwa ku murwa mukuru yawunde wa kamerune akaba yagirizwa gukorana na Boko Haram kandi ko atashoboye kwibira akabanga abategetsi ba Kamerune bijanye n'ibikorwa vya Boko Haram Kamerune cyashizeho igihano cyo kwicwa cyo kwica abagira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba mu mwaka wa 2014 mu gihe abayo kwagirwa n'ico caha agashobora kwicwa umukuru w'igihugu cya somaliya mohamed abdulahi mohamed asaba abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko bahurikiye mu ishyirahamwe rigejwe iterambere igade gufasha igihugu ciwe kurondera umuturama ku kibazo cy'impunzi no gufasha abatahuka basubira iwabo amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu avuga ko imiliyoni zirenga zibiri z'abanyesomaliya bakuwe mu zabo bivanye n'intambara iri hagati y'abenegihugu ubu ikwije imyaka mirongo ibiri n'itandatu igisata cya oni cyita ku bana unicef kivuga ko amakungu akwiye gutanga ayandi mafaranga kugira somaliya kive mu ruhagarara rw'amafa kirimwo uruzuba hamwe n'ubugaragwa biri muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara bishobora guhitana abantu bashika imiliyoni zibiri abategetsi mu gisirikare cy'amerika baremeza ko igitero cy'indege cyakozwe n'inteko mvamakungu mu gisagara cya musure muri irake cyahitanye abantu barenga ijana ayo makuru yatangajwe ejo ku gatandatu avuga ko bariko barakurikirana iby'ico gitero cyasabwe na leta ya irake cyari gitumbereye abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu n'ibikoresho byabo mu gace havugwa ko hafuye abasivile batari bake ibyabaye muri iryo sanganya ryo ku itariki ya cumi n'indwi z'uku kwezi kwa gatatu mu gace ka aljadida ni muri musure biracarimwo igifungu bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko iyo ndege yateye ikamyo yarimwo ibisasu ica nayo isambura amazu yari hafi ayo mazu rero akaba yarimwo imiryango itari mike ikaba ari nayo yahasize ubuzima umukuru w'igisagara cya musure abdul satar arhabo ari nawe arongoye ibikorwa byo gutabara yatangaje ko ibiziga amajana abiri na mirongo ine byakuwe mu bibomoke by'ayo mazu iryo tangazo ry'abategetsi ba gisirikare muri amerika rije inyuma y'aho leta ya irake itangarije ku munsi wa gatandatu ko ishobora kuba irahagaritse iby'agateganyo urugamba rwo kwigarurira igisagara cya mosure inyuma yaho habonekeye amaraporo avuga ko abasivile benshi bariko barahasiga ubuzima abasivile rero barenga igice cy'umuriyoni nibe nibo bavugwa ko bakiri mu bice biri mu minwe y'umuhari wa leta ya kiyisilamu abasivile amashyirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abakurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu cya irake baragabisha ko ibitigiri by'abafa bishobora kwiyongera kuko hariko hasabwa ko hongerezwa ibindi bitero by'indege muri icyo gihugu cya irake cyane cyane muri icyo gihugu muri icyo gisagara murambabarira cya mosure
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
hirya no hino mu rwanda hagenda higishwa uburyo bwo kwirinda indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina gusa uko bukeye n'uko bwije urubyiruko ruhugira muri ibyo bikorwa maze rukisanga rwaranduye zimwe muri izo ndwara hussein uyu munsi turaganira ku ki uyu munsi turaganira ku ndwara imaze igihe kinini imenyekanye dore ko imaze koreka imbaga mu bice bitandukanye by'isi crispin ngira ngo mu badukurikiye nawe utazi sida ndetse n'ububi bwayo mu kiganiro ntago turi bwibande kuri sida nk'indwara ahubwo turarebera hamwe ese mu gihe twamaze kuyirwara gukura amaboko mu mifuka tugakora byatwongerera icyizere cyo kubaho bakunzi bacu ntabwo tugiye kugaragaza ko kubana n'ubwandu ntacyo bitwaye nyaboneka amagara araseseka nayorwe turinde ubuzima bwacu icyorezo cya sida reka dukurikire ubutumwa ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize aho twaganiriye ku bumuga ndetse n'ibyiciro byabwo turaje mu kanya ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
reka nsuhuze mwe mwese muduteze amatwi mbaha ikaze muri uyu mwanya w'ibitekerezo muba mwatugejejeho ku biganiro bitandukanye tuba twaragiye tuganiraho mu bihe bitambutse gusa muri iki cyumweru ubutumwa bwanyu bwiganjemo ubwo ku kiganiro twaganiriyeho mu cyumweru gishize aho twaganiraga ku bafite ubumuga uyu ni jean claude niyo mugabo yagize ati ndi umukunzi w'ikiganiro ejo uri igitambi muri rusizi ati njye mbona abafite ubumuga basigaye bafite uburenganzira busesuye nk'aho niga hari abafite ubumuga kandi biga neza bagatsinda akomeza agira ati isomo nkuyemo ngendeye kuri uriya musore wiga anatangaza amakuru ni ukutigunga ngo ni uko ufite ubumuga naho Etienne ati turabashimiye iyo nama y'abafite ubumuga yagakwiye gushyira imbaraga mu guhuriza hamwe abafite ubumuga mu mashyirahamwe bakiteza imbere bakareka gusabiriza jean Pierre wati nkunda ikiganiro ejo cyane urakoze cyane jean Pierre naho Etienne mu bugesera watwandikiye anyuze kuri facebook ati ntabwo bimeze neza cyane mu cyaro kuko hari bamwe bagifata abafite ubumuga nk'abadafite ubushobozi reka dusoreze ubu butumwa ku bwa kayitesi yvonne watwandikiye ku kiganiro twakoze ku munsi mpuzamahanga w'abagore ati ni byiza ko twizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore kuko bituma twumva yuko dushyigikiwe ariko tuboneraho no gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu mwakoze cyane mwe mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu mukomezanye n'ikiganiro ejo
hello uyu ni shari uyu ni nina dukurikirana ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ntawe ntugacibwe
mu gice cya mbere mu kiganiro tugiye kuganira ku kugira icyizere cyo gukomeza kubaho ku babana n'ubwandu bwa virusi itera sida hussein ikibazo ni kimwe twifuza ko abakunzi bacu baza kudusangizaho ibitekerezo ese gukura amaboko mu mifuka agakora byakongera icyizere cyo kubaho ku muntu ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro hariho ibiboneka ibyo wabibona ibidafatika ntiwanabifata usibye kwiboneza cyane nk'uko aboneye twirinda ibiboneka n'iby'igihe gito mu buzima burya buri muntu agira inzozi z'ibyo yifuza kuzageraho bigatuma akorana umurava kugira ngo azakabye izo nzozi uramutse umenye ko wanduye virusi itera sida hari icyo byakwangiza ku nzozi zawe wifuza kuzageraho mu buzima
kubera ubwandu bitewe n'uko mbubuzi cyangwa mbwumva ntacyo byazitira gusa wenda hari umugambi uba ufite ukajya- ugahita uwuhagarika gake ariko ntacyo byazitira
nabyakira nk'uko bije byaroroshye urivuza ufata imiti ubuzima bugakomeza
narapangaga ko nzakora ikintu mu myaka iyi n'iyi nkayipangira nk'igihe kirekire nk'imyaka makumyabiri ku kanya ngomba guhita mbarira hafi ubwo ntabwo naba nkibipanze
ntabwo byabura kubangamo gato ariko nanone eh, biterwa n'ukuntu uyakira ariko ngewe mu by'ukuri numva ndwaye ahubwo byantera ingufu zo kuzakora kiye kugira ngo mbashe eh, kwiteganyiriza no kuzabasha kubana nayo neza
nakomeza nkabana nayo ahubwo igihe nzaba nabashije kugera kuri za nzozi kandi nanayifite ya sida yagaragaraga nk'impamvu ishobora kunca intege ahubwo bizaba ari ubuhamya burushaho kwiyongera uramutse umenye ku munsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza utira ijoro wadekira mu mahoro cyangwa warira maze ugahogora ukareba ukabona ukibuka ku iby'isi ugiye gusiga byose ari byiza burya agakoko gatera sida kandura mu buryo bwinshi butandukanye gusa benshi mu bantu iyo basanze baranduye batakaza icyizere cyo kubaho bakigunga bakumva nta kintu bakora mu buzima ese hussein kwandura agakoko gatera sida niryo herezo ry'ubuzima buri wese afite uko abyumva nk'uko urubyiruko tumaze kuganira rwadutangarije byinshi yes abakunzi bacu rero dukomereje ku buhamya bukomeye mu nkuru y'umusore wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida ariko kugeza amagingo aya afite icyizere cyo gukomeza kubaho kandi amaze imyaka isaga makumyabiri n'itanu abana n'ubwandu iki ni ikiganiro ejo
namenye ko mfite ubwandu bibiri karindwi uyu ni erike dukunda imana umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu atakubwiye ko abana n'ubwandu ntiwabimenya na gato nyamara ubwo yari afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko nibwo yabimenye uyu musore yarihebye yitakariza icyizere ibi ahora abyibuka nibwo natangiye kuvugana ubuzima bwanjye burarangiye ku muganga nabaye nkushyiraho akadomo kwiyakira byaramugoye ariko arabishobora nageze ku ishuri ngewe nakinaga basiketi na futuboro ngera ku ishuri ndavuga ntoke ntabwo mbihagarika njya muri basiketi njya muri futuboro mva muri futuboro njya mu yindi mikino gukina amateatire amakomedi what- byose ni ukuvuga ngo nagiye muri akitifite zose zishoboka kuba eric abana n'ubwandu bwa virusi itera sida ntibyamuje gukomeza amashuri ye dore ko arangije kaminuza muri uyu mwaka iyo abivuga ubona akanyamuneza ku maso ndetse n'ibyishimo bimusaza nakoze graduation mu kwa karindwi kwa la 29 z'ukwa karindwi urumva mbona ibintu kuri njye biranezeza nkeka ko urandeba tuvuye mu nzira ntiwabimenya nje gusana mushiki wawe mu urumva rero ni byiza ko nabo bumva yuko ubuzima bukomeza bakumva ko isi itarangiye kandi noneho ikindi icya mbere gifasha mu buzima no gufata imiti neza yumva ko nta tandukano riri hagati ye n'abandi dore ko mu buzima bwe afite inzozi nk'urundi rubyiruko yifuza kuzaba umunyamakuru ndetse no kuzandika igitabo ku buzima bwe ndabizi ko iyo ushatse umeze gutyo ushobora kubya- kubyara umwana muzima birashoboka bitewe n'uko mwitayeho kwa muganga cyangwa se mwitayeho kuko ushobora gusa gushaka kubana n'ubwana cyangwa se ugashaka kutabana na bitewe n'uko nawe akwemereye nazaba umupapa mwiza nkakorera igihugu kwiyumvikana kamwe mu- mfite imbaraga zo kuba nakorera igihugu kandi nkagiteza imbere
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
uyu musore ati mfite imbaraga kandi ndifuza gukorera igihugu cyanjye hussein uru ni urugero rwiza ku bandi bantu babana n'ubwandu bwa virusi itera sida by'umwihariko urubyiruko ntabwo wibeshye na gato reka dukomereze mu rugaga nyarwanda rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida crispin mu kiganiro na muneza sylvie uhagarariye urwo rugaga aradusangiza byinshi ku byo bafasha ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida
tubakangurira kujya mu mashyirahamwe no muri rya shyirahamwe akaba aribwo ritugaragariza ibibazo by'aba bana bafite suwate hari umwana uba ukeneye kwiga imyuga cyangwa hari umwana uba ukeneye waba waracikirije amashuri akaba ariho duhera tugira icyo dukora cyangwa waba ari umwana uvuga uti turi abana b'ibana ni njye mwana mukuru nkeneye kugira icyo nkora wenda akaba ariwe uhera uvuga uti reka tumuhe wenda tumutangize udufaranga duke agende ajye gukora ashobore tumwege dufata umwana umwe nka mugenzi we agashobora akamuganiza akamwereka aho yari ari aho yavuye n'aho ageze ko nawe yabanje kwakira icyo kibazo ariko akamwereka ko ubu ngubu ashoboye kwikorera ko nta mpamvu rimwe yakagombye kugira ngo yiheze mu bantu cyangwa ngo yitinye ko nta kintu ashobora kuzimarira kandi azi ko arirwo rwanda rw'ejo birumvikana ko iyo wihebye bishobora no kuviramo no kwigunga kwawe kwiheba kwawe niko gutuma udashobora gukora muri ubu udakora rero ntabwo ushobora kuba utakoze icyo gihe bishobora kuviramo ingaruka nyinshi yamara kwiyakira akongera kumva ko kandi kuba yaranduye atagomba kumva ko ubuzima bwe bwose burangiriye icyo gihe akumva ko akishyiramo nk'umuntu usanzwe agakora viziyo ye agatekereza ati ndashaka kuva aha ngaha ndashaka kugera aha ngaha atitaye kwitekerezaho cyane ko ndwaye ejo ko nzapfa ejo ko nzagera gute hari n'abantu batarwaye bapfa mbere y'umuntu kandi kandi abana na virusi itera sida urubyiruko rugana ahantu ntabwo navuga ko ari mwinshi cyane kuko urubyiruko na n'ubu ruracyitinya rumwe ntabwo ari benshi cyane ariko kandi baraza dufite nk'urubyiruko rugera nko mu bihumbi bibiri rubana na vih rukorera bagenzi nabakangura ko urubyiruko rwakagombye kwipimisha bakamenya ko ruhagaze kandi urwasaga rwanduye narwo rukumva ko ari ubuzima abafite ubuzima nk'abandi ko batagomba gucika intege ko bagomba gukora nk'uko bari basanzwe bakora kandi biteganyiriza ejo hazaza heza cyane cyane ko arirwo rwanda rw'ejo
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
amagara araseseka ntayorwe kandi burya kwirinda biruta kwivuza hussein nkunda ukuntu abanyarwanda basobanura byinshi mu migani uwo ni umwihariko w'umuco wacu crispin gusa nk'uko muneza sylvie yabigarutseho urubyiruko ntirwirinde kandi n'abamaze kwandura burya si ryo herezo ry'ubuzima kuba turi kugaragaza ko kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida atari ryo herezo ry'ubuzima ndagira ngo abantu badukurikiye cyangwa urubyiruko batumva ko kubana n'ubwandu nta kibazo kirimo hussein turakomeza kwakira ibitekerezo ingero ndetse n'inyunganizi aho abakunzi bacu batwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
uramutse umenye ko umunsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza utira ijoro wadekira mu mahoro cyangwa warira maze ugahogora ukareba ukabona ukibuka ko iby'isi ugiye gusiga byose ari byiza ese wakora iki mu gihe gisigaye umva ngewe icyo nakora ntawabarira
ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
dukomereje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kumva ikinamico nyiramubande Ah, abakunzi bacu bayikunda kubi bityo turagaruka mu kanya dusoza nyuma y'iyi kinamico Eh, duherukana mbabazi na habana batangiye gutekereza iby'ubukwe bwabo ese ko umwe muri bo ari impunzi abaturage irweshuru na ruhiza bazabyakira gute iyi ni ikinamico nyiramubande mugiye gukurikira mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo
ariko se kane karame data ndeba ubyuka nyunebwe udasanzwe ra eh? reba aho ngeze mparura urebe nawe aho ugeze ariko nawe ntusetsa rwose ego ujye umenya ko umugabo aba ari umugabo burya ntabwo twahwanye imbaraga rwose utazihwanya se ndarya wowe nturye niko ubu njya kurya wowe ugasigara kwanza ni nawe ujya byinshi kuko wowe utangira kubijabura bikiri kuziga ariko umva nk'ikintu uba ufatiyeho urugero Hi? urabizi neza ko niyo ntetse nkuzamo umumamiyo kugira ngo numve ko byahiye ntashaka kumva umunyu nabwo nkakozamo umumamiyo nkashyira ku ntoki nka- nkakombo wowe urisha umumamiyo njye nkarisha ikiyiko ubwo se urumva mba njabuye ahubwo urya byinsi umumamiyo n'ikiyiko se bihuriye Eh, kandi ngo we mpereza iryo buye dore kiriya kigwa dore dore ugiciye reka nyokora kaba kurisa mbone ntambi nibyo bituma urutoki rwanjye rutera biba bizanye umwaka uhano reka mfate n'iribwira uretse mpereke urakara
ndapfuye we ubu koko nindunayibuye koko eh? apfunya ruseke we nimunabare nimunabare yewe papiya munabare rwose ndabona mvuye amaraso rwose ayiwe si ubwo ninde usakuza nkasoronga ariko si ubwo koko usanze ariwe uteye ibuye ntiwaba urikoze Eh, ubundi iriya mbwa wayishakagaho iki koko gatsinda yishaka w'iki se ahubwo yazaga mu rutoki rwanjye ishaka iki Birahogwa koko nisoronga nihuta ariko imbwa zose zigendera inzira imwe ubundi yazaga iruhande rw'urutoki rwanjye ishaka iki se Eh, nubwo bwose ndimuteye ntabishaka ariko nawe ni akazi ke yabigizemo uruhare cyangwa yararagiye iriya mbwa koko gatsimbanye wagiye wihangana Eh, ubwo urumva amagambo uba ukoresheje aba akwiye nk'aho wagize uti komera Eh, Komera?
eh, cyangwa we usimbuka ugenda umuzamura akaboko Eh, warangiza ugatinyuka ngo umuntu w'umugabo aragira imbwa ngewe gatsimbanye njye kureberanya nayimbwa nyirama bikize ahubwo yaba ryafataga muri nyiramivumba agahita apfa ubundi umuntu w'umugabo aragira imbwa ariko nanone ndumiwe ariko mwana abaye koko ubu murabona ntameze nabi koko ntaho nayo papiya papiya papiya sohoka agira imana Eh? ubu koko mwana abaye komerewe nabi
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
nikosoro nuko uruseke bahigeze ko yaraguciye akaguru ndumiwe koko wahora n'iki papiya mu by'ukuri njye narihitiraga nuko nubwo ntabonye neza uwari inteye ariko abaje kuhankura bambwiye ko ari gatsimbanye yo gapfa ariko wamuvuna muheto ko yanze dukurikiyeho gatsindwa ngo yari ari guhinga muri ruriya rutoki kuko ngo yahise azamukana n'umugore we kantengo
buriya koko uriya mutindi tuzamukoresha iki umuvuna muheto nuko nanjye muri iyi minsi nifite ibibazo ariko reka mbishyira ku ruhande ubundi nzakwereka icyo tuzamukorera umutindi ngo ufite ibibazo ibihe bibazo se kandi wowe wahora n'iki ndekundorere soro ubwo se wumva wantabaje ntumbone sinari nagiye isabwe guhiga ab'iwanjye ngo guhiga ab'iwawe byagenze gute se erega burya byarangiye sabine na nyina mbabuze ubu mbona ndi njyenyine nta muntu n'umwe nsigaranye yamaye ndumva bitoroshye kunyisungaho rero ni uko kwisunga se urorohewe aha ndabona na ndabona uriya mukobwa nawe yarambereye ibamba akanga kuza ariko noneho we ni ukumupangira nta no kumupangira niko bimeze tukamwambutsa akagenda rwose kuko njye rwose sinashobora kuba umukobwa wa gatsimbanye reka ntukaba umukwe wo kwa gatsinda oya Mhm. yewe birakanyagwa ariko ntitworohewe na gato mhm? akabi ni uguhura n'abagome nk'abariya maze ukagira ibyago ugasanga ntabo utunze mu nzu bafatanyije nabo kukugambanira n'impamo Si y'imana nk'ibyo byose se ariko shaho iyo ntababara gutya tugahura ameze neza nari kumukubita ingumi nziza ishyushye sha akayumva akosoro ariko nawe ntukajye wiyemera ko ntabwo uri ukwiyemera uko ni ugukabye ubwo urabona ibyo biro bifite n'ingano yawe byakubita gahanya gatsimba erega ujye umenya ko baturusha imbaraga kuko burya barya batuje nk'abari mu gihugu cyabo barya se ntibari iwabo bakarya umuriro ariko mureke mureke nzakwereka nzamushakira ubumwanura
habanaho kanyagwa we Eh, oh mbona yasa koko ibintu yari yakoze ni ukuri kw'imana naraye ndigushije ariko se mama karame ko numva induru ku musozi ahantu hose aho nciye hose bakankwena ngo dore uwo kwahahanda ubundi mu by'ukuri byagenze gute yewe ndeka undorere wa mwana saranza dukojeje isoni ahantu hose ubonye ngo agira atya atere ibuye imbwa narangiza akomeza ayitoteze rigeze ubwo rigenda rifata umuntu w'abandi ko se papa buriya yabaye ate koko Eh, uzi ko atajya akosoka ntashobotse ngewe nkubwize ukuri papa nakomeza imyitwarire nk'iriya tuzamute twigendere eee asigare hano wenyine ubundi ndebe icyo bizamugezaho ahubwo nkeka ko n'ubu impamvu bataza kumushimuta hano ngo bamujyane ari uko tuba tugihari buriya se koko uretse ko nyine nawe tutamuta sinatatira igihango imana yazabimbaza none mama ukabona nzakomeza kubyihanganira icyakubwira ko buriya papa ari mu bamvutse umugisha wo kwibonera umugeni aho kugira ngo mbure mbabazi wanjye ihogoza ryanjye mama nava aha nkagenda rwose Oya, mwana.
nabo bakazabona ko nitandukanyije nawe oya ni ukuri ahubwo reka tujye mu kazi ndabona aje tutatumerera nabi iki kandi ikindi ugomba kumenya dore so asigaye ashaka kunkubitira mu buriri dore rwose mperutse kurara ngundagurana nawe mwana we mpfike se mama aha se ndabizi ko rwose njya kubona nkabona nyamara aranshondaguye ahubwo nawe azakwivugana aha ko nabonye iby'ubu bitacyoroshye icyo ntegere umuco waracitse abagabo basigaye bica abagore babo ntiwabyumvise cyangwa ugasanga umuhanga.
abagore nabo bica abagabo ariko ibyo si byo gushyigikirwa niyongera mama uzambwire maze tuzamushyikirize inzego zibishinzwe oya byo rwose Eh, tuzabivuga ejo bundi atazakumvutsa
ese abijo wari uzi ko ibintu bikomeje guhindura isura ku rwangano hagati hagatsimbanye na soronga ngo byagenze gute se kandi wahora n'iki ngo byagenze gute se kandi hewe ngo soronga yari ari kwitambukira ngo gatsimbanye amubonye ngo ni uko abamujugunye ibuye riraza rimumena ruseke yebaba we nibyo nibyo ariko se koko buriya gatsimba nyimva ari muzima wahora n'iki kuki akomeje kubangamira mugenzi we koko wese buriya hari ikindi kintu gikomeye wumva bapfa reka reka ntacyo rwose ariko gusa kuva twashya kino nk'impunzi gatsimbanye mu magambo ye yose yavuga ko ako impunzi zitamuzamo none se buriya mubona nkatwe dufite gahunda yo kubungabunga amahoro nibikomeza kuriya bitazarangira umwishe undi koko ibaze noneho nose buriya mubona nkatwe dufite gahunda yo kubungabunga amahoro nibikomeza kuriya tukarebera bitazarangira umwishe undi koko tugomba kubihagurikirana byo tukabishyikiriza inzego z'umutekano bityo bakareba uko bakemura iki kibazo rwose ariko nawe reba agize atya yangiza umutungo rusange leta iramworohera ngo azishyura gusa none dore akomeje n'iriya mico y'urugomo yewe yewe ariko mana ntabwo agatsindwa byoroshye pe ahubwo se buriya ko bakimbirana kuriya abana babo bakundana birenze urabona batabavangira koko ibyo byo ntabwo byoroshye yewe cyakoze inge narabikunze kuko icyaha ni gatozi Ye?
ntabwo kuba bashamiranye kuriya byatuma batikundanira hato na hato wenda ubwo bizatuma biyunga ibyo byo ni byo da kwiyunga ko habona ihamana gusa natwe tugomba gukaza umurego kugira ibintu byose bijye mu buryo mbege karama ahubwo se wagize ngo turorohewe yewe ibyo gukemura byo ni byinshi dore minyoni yarambwiye ngo azaza none yarambeshye uriya nawe ibyo nawe rwose tugomba gukora iyo bwabaga iyi vakansi ikazajya kugera twaramuzanye
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
kuri kanze shaka wagize undi akugonze humura ntabwo nabikora oya ni uko nikanze gusa Eh.
Eh, ariko ntabwo nari ntekereje ko wangonga
mbese shaka werekeje he wakwinjiye mu modoka twagera ntabwo hari ifite oya urakoze Eh.
ntabwo ngiye kure Eh, ni aho imbere kandi ndabona mpageze yewe yega shaka nagushakaga he? reka tubanze tuvugane ni amahoro ariko aha ni amahoro ntugire ikibazo ngaho mbwira vuba nihute hari aho mu rugo bari bantumye harya sha iyo ni mwigana mu ishuri rimwe aha
Mm.
none shaka dukina akadiru urumva Akadiru?
ukamuhamagara ukamusaba ko mwahura mukajya gutembera ngo tujyane gutembera mu ruhe rwego se nk'inshuti ngewe minyoni turigana ni inshuti yacu kuko tubana muri club ariko ibyo byo gutemberana nawe sinzi sinzi aho byaba bivuye ku buryo twajyana ngo njye nawe twenyine cyakoze keretse uvuze ko bose n'abo muri club tuzajyana oya sha ni wowe urumva kandi ndaguhemba eh? ndetse ngo n'amafaranga muzarige mwazaba mwasohokanye ko numva ntabyumva neza ra oya humura none se iryo sohokana ryanjye nawe rizaba rigamije iki ko ushaka kugira umwana eh? maze binashobotse ubonye byavamo wanamutereta da heyi uzaba ufite amafaranga yo kumuha se yewe kidu wanyibeshyeho imyaka yanjye ntabwo inyemerera gusohokana n'abakobwa cyangwa kujya mu rukundo reka nkureke ngende ndi gukerererwa ntabwo ibyo byakunda sha buretse rwose urumva umva mbwiza ukuri noneho urumva kiri rwose imyonyi yiziritse iwanjye urumva kandi rwose ntashaka kuhava urumva uragira ngo tumurindagize bityo azagende ngaruka asanga narimutse narigendeye umva rero nkubwire wa mugabo we aravuga ngo ntacyo mvuze ntiteranye ariko ibyo uri gukina byo ntubizi ngewe mfate mugenzi wanjye dusangiye kwicara ku ntebe y'ishuri murindagize shasi nabikora reka ngenda ahubwo ahubwo byose ndabimenya uretse urabureba ikimenya ko nawe urakarindagiza
igarura amajwi y'amahoro ngaho da atonto kiduhe se ko ageze no kuri gakuru ngo azamufashe kurindagiza minyoni ibi byo bizacura iki reka tuzongere tubane ubutaha